Itoophiyaa keessatti weerarri vaayirasii koronaa dabalaa akka jiru ministeerri dantaa ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsanii jiru. Namoota guyyaa guyyaan dhukkuba koovidiin qabamuun isaanii beekamu keessaa dhibba sadii kan ta'an yaalii fayyaa walirraa hin cinne akkasumas kanneen shantama ta'an immoo meeshaa hafuuraa baafachuuf kan barbaachisuun ta'uu ibsaniiru jaallanneetu Dr. Darajjee Dhugumaa haasofsiise akkas jedhu.
Dhibeen koovidii akka addunyaattis akka biyya keenyaattis baay'ee dabalaa jiraachuun isaan beekama. Keessumaa immoo dhibeen kun dabaluu duwwaa osoo hin taane hawaasni immoo nuufuurraa tika ka'ee dhibee kanaaf of eeggannoo inni gochaa jiru baay'ee garbuunsaa immoo yaaddessaa ta'uunsaa waanta ilaalamuu danda'udha. Kana malees immoo dhibeen kun akka xiqqaatuuf yookaan akka dhaabbatuuf gahee akka qaban hooggansi mootummaas gubbaa amma gadiitti dhaabbilee mootummaa fi dhaabbilee mootummaa hin taane. Dhaabbileewwan adda addaa dagannaa bakka baay'eetu mul'ataa jira waan ta'eef dhibeen kun baay'ee ol ka'aati kan jiru biyya keenya keessattis yeroo ammaa kana keessumaa namoonni dhibee cimaa qaban yookaan immoo makaanikaal ventileetar meeshaawwan yaalaa olaanaatiin yaalamuu qaban guyyaatti gara guyyaatti baay'ee dabalaa jiraachuu fi hospitaalonni keenya iddoo nama ciibsan illee amma dhabuu gaanitti yeroo tokko tokko nu mudataa jira kanaaf kana irratti hawaasni hundumtuu sektoroonni qaama dhimmi ilaalu dhaabbilee amantaa dabalatee akka cimsanii hojjetaniif marii fi ibsi akka irratti kennamu yaadamee kan ta'edha jechuudha.
Keessumaa Finfinnee keessa rakkinni guddaan akka jiru lakkoofsi namoota du'anis ta'ee dhukkubsatanis dabalaa akka jirudha kan dubbatamu mee kana irratti naa ibsa.
Dhugaa rakkoo beekamu biyya keenya keessatti akka waliigalaatti yoo ilaallu haga ammaatti namoota miliyoona tokko tuqaa torba shan ta'anitu qoratamee jira as keessaatii namoonni kuma dhibba tokkoof kuma digdama ol ka ta'anii poozitiif ta'uun isaanii adda bahee jira namoonni du'anii naannoo kuma tokkoo fi dhibba saddeetii ol ta'aniiti kan jiranii keessumaa immoo namoonni dhibee cimaa qaban yookaan immoo kutaa ciisichaa olaanaa intansiif keer yuuniit kan barbaadan guyyaatti gara guyyaatti baay'ee ol dabalaatti kan jiru guyyaa guyyaatti namoonni dhibba sadii ol ta'an kan qabaman keessaafi dhibee cimaa qabu as keessaa immoo guyyaa guyyaatti namoonni afurtamaa amma shantamaa akka ta'an meeshaa hargansuu isaan deeggaru yookaan meekaanikaal ventileetarii kan barbaadan ta'ee jira jechuudha. Akka waliigalaatti gaafa kan ilaallu namni harki caalu finfinneerraatti kan dhufaa jiru keessumattuu dhibee yaalaa cimaa kan isaan barbaachisu kan amma ammaatti argame keessaati parsantaa jaatama torbaatamaa akka ta'u akka waliigalaattis dhibee argamu keessaatti harki caalu magaalaa finfinnee irraatti kan dhufaa jiru. Akka sababaatti waanta ta'us waan baay'ee ilaaluun danda'amee jira tokkoffaa qorannaan keenya hedduunis naannoo finfinnee kan irratti Kan murtaa'edha fakkeenyaaf amma maashinoota qabnu hedduu keessaati harki caalaan magaalaa Finfinnee keessatti kan argamudha. Kana malees immoo hawaasni naannoo magaalaa Finfinnee jiru kunis hawaasa kaanisaa harka qoratamuudhaafis yoo dhukkubsates dafee gara dhaabbata fayyaatti dhufuudhaaf kaka'umsaas beekumsas hin qabu waan ta'eef kanas ta'uu danda'a. Inni kaan garuu akkaataan jiruuf jireenya hawaasa magaalaa Finfinnee kun baay'ee walxaxaa fi keessumattuu sirni diinagdee baay'ee kan walitti isaan fidu gabaan gurguddaan kan akka markaatoo hawaasni hedduun baay'ee bakka walitti dhufuu fi kun kunis hamma ta'e kontribiit gochuu danda'a jenneeti kan yaadnu. Kanaa ol immoo keessumaa yerootti gara yerootti feesmaaskii fayyadamuu irratti dhibee kan ofirraatii qolachuu irratti dagannaan uummata finfinnee keessa jirus baay'ee kan nama sodaachisu ta'uu isaati kun hundumtuu walitti dabalame parsantaan guddaan finfinnee keessa akka argamaa jiru itti aansee immoo magaalota oromiyaa naannoo finfinnee marsanii jiran magaalaan finfinnee wajjin walqabata waan ta'eef jiruuf jireenya hawaasa kanaa kunis irra caalaa saaxilamoo ta'uuf akkasumas magaalota naannoowwan biraa keessattis dhibeen kun yeroo ammaa kana dabalaa jiraachuu isaa argameera jechuudha.
Lakkoofsi namoota baay'ee dhukkubsatanii kunuunsa intensive care jedhamu barbaadu meeshaa hafuura baafatuu fi sana barbaadu jettan lakkoofsa namoota warra kana fedhanii fi qabdan wal bira qabdan yeroo laaltan wal gitaa.
Egaa akkuma beekamu yerootti gara yerootti barumsa guddaa argataa dhufnee jirra. Jalqabarra baay'ee sodaa guddaa qabna turre. Dhaabbileen fayyaa gahaa hin turre, seenis gahaa turre garuu yerootti gara yerootti humna keenya cimsachuuf tattaaffii guddaa taasisnee jirra. Yeroo ammaa kana keessumattuu hospitaalli galma barkumee keessatti tajaajila kennaa jiru siree kuma tokko ol qaba waan ta'eef amma teessuni humna guddaa nu ta'e jira. Kanarraa kan hafe hospitaalli egaa qotabees haaluma kanaatiin siree dhibba shan amma dhibba ja'a akka qabu kunis haala gaariitiin hojjetaa jira. Hospitaalonni biraas kan akka hospitaala Paawuloos, hospitaala Phexroosis Finfinnee keessatti haaluma kanaatiin tajaajila bal'aadha kan isaan kennaa jiranii. Naannoolee irrattis haaluma kanaatiin hospitaalonni bal'inaan tajaajila kennaa jiran jechuudha. Garuu immoo yeroo ammaa kana egaa guyyaati gara guyyaatti namoonni dhibee olaanaa qaban baay'achaa dhufuun isaanii akkasumas immoo duraan dargaggeessa ture kan dhibee kanaan qabamu amma immoo dargaggeeyyii duwwaa osoo hin taane namoota umriin isaaniis waggaa afurtama shantamaa ol ta'an baay'inaan argamaati kan jirani kana malees immoo dhibee akka echi ayi vii tiibii fi dhibeewwan qancaroo kan akka sukkaaraa dhibbaa dhiigaa isaan kana kan qabanis namoonni hedduun argamaati kan isaan jedhani isaan kun immoo harka caalu ciisanii yaalamu akka namoota umriin isaanii dargaggummaa keessa jiran dafanii fayyuu irrattis yookaan immoo dhibeen kun homaatu mallattoon agarsiisiin isaan bira darbu yeroo baay'ee baay'ee isaanii dhukkubsaa akkuma beekamu namoota du'an keessaa parsantaan shantamaa ol ka ta'u umriin isaanii jaatamaa oli kanaaf kuni dimaandii guddaaf jira jechuudha masireen baay'een nu barbaachisa haga ammaatti rakkoon cimaan dhufee hin jiru guyya tokko guyya lama xiqqoo haga ta'e sireen dhiphinni hin mul'ata deebi'ee garuu immoo amma ta'e fooyyessuuf carraaqqiin hin taasifama kana malees immoo yeroo ammaa kana hanqinni kun akka nu mudanneef hospitaalonni sarkaa sarkaatti jiran keessumattuu hospitaalonni baay'een isaanii magaalaa finfinnee keessa jiran siree dabalataa akka isaan qopheessan koovidii duwwaa bakka itti yaalamu osoo hin taane hospitaalli hundumtuu siree muraasa koovidii yaaluudhaaf akka inni irratti qophaa'u qabus kallattii keenya jirra. Harka caalummoo namoonni dhibee cimaa hin qabne manatti akka isaan yaalaman hoom beesdi keer jennee namni hedduun immoo sadarkaa walakkaa akka ta'u kan baay'ee makanaatti rakkoo hin qabne manattis yaalama waan ta'eef hamma ta'e namoota duraanii hospitaala keessatti dhibee sasalphaa qaban amma kanaatti rakkoo hin qabne hospitaala keessa baafnee gara manaattis deebisaa jirra waan ta'eef maanis gochaa jirraa garuu of eeggannaan hin jiru taanaan dagannaan amma argamu kun cimee itti dhufa taanaan akkuma addunyaatti amma dhibeen vaayirasiin gosa adda addaa haaraanis dhufaa jira waan ta'eef hin dabalaa deema taanaan garuu sodaa keessa akka jirru beekuun barbaachisaa ta'a.
Guyyaa guyyaadhaan lakkoofsa namoota qoratamanii vaayirasiin koronaa irratti argame jedhee ministeerri fayyaa waan maxxansu qabu. Lakkoofsa namoota biyyattii keessatti dhukkuba kanaan qabamanii guutummaatti kan ibsu isinitti fakkaata?
Gaaffii sirriidha jaalladhi. Hin ibsu kun gonkumaatti. Hawaasni keenya sirriitti kan nurraa hubachuu qabnu yeroo adda addaa illee hin kaasan garuu namni hubataa hin jiru. Amma dagannaa kanaaf akka sababaatti kan uummanni keenya kaasu ministeera fayyaayyuu namoota muraasa duraan nama kuma tokko faadha kan guyyaatti argamu. Amma nama dhibba afur dhibba shanii riqqatee jira akka jedhu kana hin kaasaa garuu sirriitti kan hubatamuu qabu. Kanaan dura bifa duulaatiin guyyaatti nama kuma digdama fa'aa. yerootti qorachaa turre hin jira. Isaan kana keessaa immoo namoonni parsantaa lama irratti argama. Parsantaa lama hin caalu ture kanaan dura jechuudha. Ji'a sadii afur dura kan ture jechuudha. Kanaaf suni duulaan kan hojjetame haala duulaatiin itti hubuun hin danda'amu. Karoora keenya naannoo kuma saddeet kuma kudhan guyyaatti qorachuu ture. Sanas garuu gochuunis xiqqoo ulfaataadha. Yeroo ammaa kana kan nuti guyyaatti qorachiisaa jirru nama naannoo kuma afur kuma shan kuma ja'a hin qoratamaa guyyaatti. As keessaa garuu namoonni poozitiif ta'aa jiranii parsantaa kudhan magaalota tokko tokko keessatti haga parsantaa kudha shanii haga parsantaa digdamaa hin deema magaala finfinnee wanta akka takka parsantaa kudha shan guyyaatti nama qorataman keessaa poozitiif kan ta'an jiru. Isuma kanarraa immoo namoonni hedduun immoo amma dhibee cimaa dabaluu kan dhufaa jiru. Mallattoo isaanii fidanii dhufaa jiranii akka kanaan dura mallattoo salphaa osoo hin taane mallattoo cimaa fi torban lama sadii ciisanii kan yaalamanii. Isaanuma kana keessaa immoo kan makaanikaala mantireetee barbaachisan yeroo tegerootti baay'ee dabalaa jira. Akkasumas immoo keeviin kun kan argamaa jiru iddoowwan murtaa'ee duwwaa osoo hin taane bakka tokko tokkotti haa baay'atu malee aanaalee biyya keenya keessa jiran hunda aanaa dhibba sagalii ol keessatti dhibeen kun yeroo ammaa kana mul'ataa kan jiru jechuudha. Kanaaf nuti kan ibsinu namoota qoranna keessaa waan arganne malee akka biyya keenyaatti wanta jiru gonkumaa hin ibsu ibsuus hin danda'u kuni saamuda saampilii muraasa fudhanneeti kan nuti qorachaa jirru waan ta'eef dhibeen kun kan nuti amma agarsiisaa jiru tiip oof aayisberg wanta muraasa hawaasa keessa bal'inaan dhibeen kun hin jira. namoonni baay'een du'aa jiru guyyaa guyyaatti nama torba ammaa kudhaniiti kan du'u kuniyyuu maali dhaabbilee fayyaa keessatti namoota du'an baadiyyaa keessatti manaa manatti namoonni du'an garuu baay'een hin jiru awwaalcha namoota irraati ragaa adda addaa fudhachaa jirra kan waggaa darbee wajjin wal bira qabnee waggaa lamaan darbee wajjin wal bira qabnee gaafa lakkoofsi namoota du'aniis dabalaati kan jiru garuu immoo baadiyyaa keessatti manatti namoonni du'ani koovid ta'uuf hin taane isaa akka durii sana amma qoratamaa hin jiru waan ta'eef nama dhaabbilee fayyaa keessatti yookaan immoo otuu yaalamanii kan du'ani kan nuti amma adda baasaa jiru. Kanaaf hawaasni keenya kan beekuu qabu dhibeen kun ammallee hawaasa keessatti babal'ataa jira ni jira wanta nuti ibsinu wanta muraasa akka ta'e jala muramee beekamuun barbaachisaadha.